بسم الله الرحمن الرحيم يا قبر ربي قريب سلمالي مبدقتو ربي قد شكرتو ديسي كنه نقرته يا قبر ربي قريب سلمالي مبدقتو ربي قد شكرتو ديسي كنه نقرته هدو جرا كتي شوفي هدو جرا كتي شوفي tokko chuma rabbii hafee qabrii mudaa jala kufe hedduu jira katti cufe hedduu jira katti cufe tokko chuma rabbii hafee qabrii mudaa jala kufe yaa obboleessa koo qalii shirkii hujuu kana dhiisi cinqaan akkaan jajjabaata galgala seensa qabriiti nuti somnaan hin arganne diiniin badhaasa rabbiiti yaa obboleessa koo qalii shirkii hujuu kana dhiisi cinqaan akkaan jajjabaata galgala seensa qabriiti nuti somnaan hin arganne diiniin badhaasa rabbiiti shukrii rabbii galfadhu meeyaaka rabbiin si qajeelche hedduu namaa itti cufe islaamummaan ala oolche beeyladaan adda si godhe rabbiin si uume bareeche shukrii rabbii galfadhu meeyaaka rabbiin si qajeelche hedduu namaa itti cufe islaamummaan ala oolche beeyladaan adda si godhe rabbiin si uume bareeche yaa obboleewwan koo qaalii warri alaaf biyya keessa walii galtee jabaadhatii khidmaa diinii gajjabeessa jiruun duniyaa tuni xiqqoo hin godaannaa baras keessa yaa obboleewwan koo qaalii warri alaaf biyya keessa walii galtee jabaadhatii khidmaa diinii gajjabeessa jiruun duniyaa tuni xiqqoo hin godaannaa baras keessa diinii kan kee jabeeffadhu duniyaa qofaaf hin fiigini humna rabbiin sitti kenne karaa maleetti hin fitini boruu ragaa sitti bayaa qaamni kan kee kun hundini diinii kan kee jabeeffadhu duniyaa qofaaf hin fiigini humna rabbiin sitti kenne karaa maleetti hin fitini boruu ragaa sitti bayaa qaamni kan kee kun hundini guyyaa dirree qiyaamatii baraa cinqaan gad dhaabata namuu kubaa waliin qabuuti yaadna baasii kadhata afaan namaa luga amame qaama birootu dubbata guyyaa dirree qiyaamatii baraa cinqaan gad dhaabata namuu kubaa waliin qabuuti yaadna baasii kadhata afaan namaa luga amame qaama birootu dubbata baraa guyyaa gaafa sanii namuu gaafii jalaan bayuu akka jiru duniyaa gubbaa walii liqeessuun hin tayuu khayrii wahii hujeen qabu maaliin siraata haa bayuu baraa guyyaa gaafa sanii namuu gaafii jalaan bayuu akka jiru duniyaa gubbaa walii liqeessuun hin tayuu khayrii wahii hujeen qabu maaliin siraata haa bayuu yaa gabroota rabbii gaarii sila maaliif uf dagattuu rabbii guddaa hin shakkartuu diisii kennee hin agartuu yaa gabroota rabbii gaarii sila maaliif uf dagattu rabbii guddaa hin shakkartuu diisii kennee hin agartu eeyaa rakkoo qiyaamatii gaafas cinkaan gadhaabatu rakkoo guddaa tana dhufe abbaa ilmaa wal dagatu namuu qullaan dhaabata eenyu eenyuun hin yaadatu eeyaa rakkoo qiyaamatii gaafa cinkaan gadhaabatu rakkoo guddoo tana dhufe abbaa ilmaa wal dagatu namuu kullaan dhaabataa eenyu eenyuun hin saalfatu waan kanarraa gaafatte reecaashan rasuula rabbiiti sila walqaanfin hin jiru kullaa dhiiraa dubartiini dubbiin kanaa miti jedhee jajabduudha baramriini waan kanarraa gaafatte reecaashan rasuula rabbiiti sila walqaanfin hin jiru kullaa dhiiraa dubartiini dubbiin kanaa miti jedhee jajabduudha baramriini. fiduu edaan nama maraaf dirree qiyaamaa gaafasi aduun gubbaa gadi gubaa akkaan jabaatti deebunihi akka badii namaatini nama lugaa madayfinihi fiduu hedan nama maraaf dirree qiyaamaa gaafasi aduun gubbaa gadi gubaa akkaan jabaatti deebunihi akka badii namaatini nama lugaa madayfinihi rabbii kiyyaanun salbisiin gaafas dirree qiyaamatti. nafseen martuu gaafas lahuma ifaa je argatti osoo dirreessan hin dhaqiin kayrii hujuu asumatti rabbii kiyyaanun solbisin gaafas dirree kiyaamatti rabbii kiyyaanun solbisin gaafas dirree kiyaamatti nafseen martuu gaafas silaa homa ifaajje argatti osoo dirree saniin dhaqiin khayrii hujuu asumatti muslimni gaafas gammadaa bar gammachuu dhuman qabne arra shirkii dalayneetiin gaafas carraa akka hin dhabne khayrii hujuu nuuraafisii rahmaani hoo si kadhanne muslimni gaafas gammadaa bar gammachuu dhuman qabne arra shirkii dalayneetiin gaafas carraa akka hin dhabne khayrii hujuu nuuraafisii rahmaani hoo si kadhanne mi'eessan keerii hojjanna abbaaf ollaa nuuti laata mi'eessan keerii hujanii ollaaf ollaa nuuti laata har'uma afwii guddisaa boruun dandeenyu kitaata mee yoo zulmii hin dhiisinii akkamiin baana siraata mi'eessan keerii hujanii abbaaf ilmaa nuuti laata har'uma afwii guddisaa boruun dandeenyu kitaata mee yoo zulmii hin dhiisinii akkamiin baana siraata yaa gabroota rabbii gaarii sila maaliif uf dagattu rabbii guddaa hin shakartu diisii kenne hin agartu yaa gabroota rabbii gaarii sila maaliif uf dagattu rabbii guddaa hin shakartu diisii kenne hin agartu jiruu duniyaa xiqqoo tanaaf namuu ciree wal balleessa namuu fayyaa waliin qabu ilmi abbaaf obboleessa mee hagamiif wal jibbina ammaa godaanna as keessa jiruu duniyaa xiqqoo tanaaf namuu ciree wal balleessa namuu fayyaa waliin qabu ilmi abbaa obboleessa mee hagamii wal jibbina ammaa godaannaas keessa isarra ooluudhaaf jedhee wantan taane wal kassasa gariin aarii xiqqoo laalee ragaa dharaa walin baya as dachaa ta'u mannu ka dur hunyeef dadaamaya isarra ooluuf jedheeti wannan taane wal kassasa gariin aarii xiqqoo laalee ragaa dharaa waliin bayaa as dachaa ta'u mannu ka dur hunyee dadaamaya yoo obboleeyya wal loltee jidduu bu'aati araarsa dargaggeessaaf manguddolleen kara cafwii wal kakaasa yoo san rabbiin olaanellee rahmatumaan nu badaasa yoo obboleeyya wal loltee jidduu bu'aati araarsa dargaggeessaaf manguddolleen kara cafwii wal kakaasa yoo san rabbiin olaanellee rahmatumaan nu badaasa yaa manguddoo rabbiin umrii dheeresseetiin har'aan gahe nicmaa rabbiin dagatimme wanta rabbiin kun sii tahe nama araarsun ajriidha hakaan araarsi gattaaye yaa manguddoo rabbiin umrii dheeresseetiin har'aan gahe nicmaa rabbiin dagatimme wanta rabbiin kun sii tahe nama araarsun ajriidha hakaan araarsi gattaaye yaa jaarsolee dubbii duubalee hiikuu takkan beeyne rabbiin shiboo ibiddaatiin nama hidhaa hin dhageenne midadda fiitii toobaddu osoo laatii gad hin seenne yaa jaarsolee dubbii duubalee hiikuu takkan beeyne rabbiin shiboo ibiddaatiin nama hidhaa hin dhageenne midadda fiitii toobaddu osoo laatii gad hin seenne bakka jirtuu zanni dhiisii walii godaamee dhiifama miidhamaa fi kamiidhallee koottaa waliif taraaramaa akka rabbiin nu hofalchuu muddama gaafa kiyaamaha bakka jirtuu zanni dhiisii walii godaamee dhiifama miidhamaa fi kamiidhallee koottaa waliif taraaramaa akka rabbiin nu hofalchuu cinkama gaafa kiyaamaha yaa gabroota rabbii gaarii sila maaliif uf dagattu rabbii guddaa hin shakartu diisii kenne hin agartu yaa gabroota rabbii gaarii sila maaliif uf dagattu rabbii guddaa hin shakartu diisii kenne hin agartu duniyaadhaaf booya garii nicmaa rabbii dagateeti hedduu harkaa miila dhabee barnamnummaan akka keeti fayyaa qabaatu nuu guddaa nicmaa rabbii kana beeki duniyaadhaaf booya garii nicmaa rabbii dagateeti hedduu qaamaa fayyaa dhabee barnamnummaan akka keeti fayyaa qabaatu nuu guddaa nicmaa rabbii kana beeki meemana haakimaa dhaqii wanta rabbiin achi kaahe namniin gaggaarii akkamii dhibee hamaa irra kaahe waggaa meeqaa imachiisaa aduu arguun irraa tahe meemana haakimaa dhaqii wanta rabbiin achi kaahe namni gaggaarii akkamii dhibee hamaa irra kaahee waggaa beekaa imachiisa aduu arguun irraate dhibeen lafee isa seente hedduudha kaaka rakkate warri isaa yeroo dheeraaf badadeetiin kahifate yaa rabbi hoonuu fayyisii akka jiraatu gammade yaa rabbi hoonuu fayyisii akka jiraatu gammade dhibeen lafee isa seente hedduudha kaaka rakkate warri isaa yeroo dheeraa badadeetiin ka himate yaa rabbi hoonuu fayyisii akka jiraatu gammade yaa obboleewwan koo qaanii sila maaliif dagattu rabbii guddaa hin shakkartu diisii kenne hin agartu ana maaliif na hiyyoomseef rabbitti aara gariini wayita garaa haatee jirtu katabamte barriskiini yookaa tanaa si dhooggataa hin dallansiisin rabbiini ana maaliif na hiyyoomseef rabbitti aara gariini wayita garaatee jirtu katabamte barriskiini yookaa tanaasi dhooggataa hin dallansiisin rabbiini rabbiin bareecheesi uume qaama kan kee kana laali nama hedduu fayyaa dhoogee meetiin talli gadi laali shukrii rabbiin dagatini meeshaan rabbii kuni kaali rabbiin bareecheesi uume qaama kan kee kana laali nama hedduu fayyaa dhoogee meetiin talli gadi laali shukrii rabbiin dagati mee meeshaan rabbii kuni kaali suuraa fajrii keessa laalii wanta jedhe rabbiin guddaan ilma namaa mokkorreetiin isa laallaa gara hundaan ka mokkortii bira dabree kenna badhaasa gurguddaa suuraa fajrii keessa laalii wanta jedhe rabbiin guddaan ilma namaa mokkorreetiin isa laallaa gara hundaan kamokkortii bira dabreef kenna badhaasa gurguddaa yaa gabrootan rabbii gaalii sila maaliif uf dagattu rabbii guddaa hin shakkartu diisii kenne hin agartu duniyaadhaaf booya garii nicmaa rabbii dagateeti hedduu harkaaf miila dabee barnamnummaan akka keetti fayyaa qabaatunuu guddaa nicmaa rabbii kana beeki fayyaa qabaatunuu guddaa nicmaa rabbii kana beeki yaa gabroota rabbii gaarii sila maaliif of dagattu rabbii guddaa hin shakkartu diisii kenne hin agartu yoo duniyaa itti kennuuf dagata bargariini na jaalataaf natti kenne yaa jedhana barrabbiini kana jedheetiin haasayaa isa sobde barqalbiini yoo duniyaa itti kennuuf dagata bargariini na jaalataaf natti kenne yaa jedhana barrabbiini kana jedheetin haasayaa isa sobdee barqalbiinihi gariin xaaree fide jedha akka qaaduu ni agarta mokkortiidhaaf sitti kenne kennaa rabbii maa dagatta mokkortiidhaaf sitti kenne shukrii rabbii maa dagatta duniyatti hafuun hedduu qabrii tante adda galta gariin xaaree fide jedha akka qaaduu ni agarta mokkortiidhaaf sitti kenne shukrii rabbii maa dagatta duniyatti hafuun hedduu qabrii tante adda galta obboleessa waasii maanarraa fudhu yoo dhagette riskii rabbii sii katabee biran kuttuu kana beeyte fardaa lafoo kana dhiisii xayyaarallee yoo nagadde obboleessa waasii maanarraa fudhu yoo dhagette riskii rabbii sii katabee biran kuttuu kana beeyte fardaa lafoo kana dhiisii xayyaarallee yoo nagadde آخراتي جبادو جرون دنيا بلا شما warri kalee dureessatu arra kunoo hiyyeessumaa dureessi yoomuu hin dhabne rabbi qofaa zalaalamaha aakhiraateetti jabaaddu jiruun duniyaa bilaashuma warri kalee dureessatu arra kunoo hiyyeessumaa dureessi yoomuu hin dhabne rabbi qofaa zalaalamaha namni sodaa rabbii qabu dureessumaa inni yoomuu jiruu duniyaa tanaaf jedhe cibaadarraan shaagalamu jannata isaatiif yaaddayaa akka boruu badhaafamu namni sodaa rabbii qabu dureessumaa inni yoomu jiruu duniyaa tanaaf jedhe cibaadarraan shaagalamu jannata isaatiif yaaddayaa akka boruu badhaafamu yaa gabroota rabbii gaarii sila maaliif uf dagattu rabbii guddaa hin shakkartu diisii kenne hin agartu yaa gabroota rabbii gaarii sila maaliif uf dagattu rabbii guddaa hin shakkartu diisii kenne hin agartu yaa obboleewwan koo qaaliif diqqaa guddaan na dhageessa yaadan na faana bu'imee jannatarraa siif odeessa niimaa badhuma hin qabne kaa'e rabbiin achi keessa yaa obboleewwan koo qaaliif diqqaa guddaan na dhageessa yaadan na faana bu'imee jannatarraa siif odeessa niimaa abadhuma hin qabne kaa'e rabbiin achi keessa meeshaan rabbii widdii tahuu himan nabiin kenna duruu mana qabaleeti miti kiraa illeen hin argamu rabbiin kennee hin fixanne innumti meenu haa hiruhu meeshaan rabbii widdii ta'uu himan nabiin kenna duru mana qabaleeti miti kiraa illeen achi hin jiru rabbiin kennee hin fixanne innumti meenu haa hiruhu jannata keessa ikwaanii du'uuf dulloomuun hin jiru dargaggummaan jiraatanii hiyyoomulleen achi hin jiru warra rabbiin badhaasiree waa bareedde kaa jiru jannata keessa ikwaanii du'uuf dulloomuun hin jiru dargaggummaan jiraatanii hiyyoo mul'een achi hin jiru warra rabbiin badhaasiree waa bareedde kaa jiru ambiyootaaf rusulootaa warri galuu hunda duraa shuhadaa'aaf siddiiqotaa itti aanaa bari taraan yaa rabbi keessa nu oolchiisi kadhannee mee hadarahaa ambiyootaaf rusulootaa warri galuu hunda duraha shuhadaa'aaf siddiiqotaa itti aanaa bari taraan yaa rabbi keessa nu oolchiisi kadhannee mee hadaraha warra shirkii hojjetaniif jannan niree hin argamu osoo dirree duniyaa jiraan ta'ubatuudha badiikamu meeshaan rabbii widdiin akka akka laayyoon hin argamu warra shirkii hojjetaniif jannan niree hin argamu osoo dirree duniyaa jiran toobatuudha badiikamu meeshaan rabbii widdiin akka akka laayyoon hin argamu yaa gabroota rabbii gaarii sila maaliif uf dagattu rabbii guddaa hin shakkartu diinsii kenne hin agartu dhaamsi kiyyaa ka xumuraa waa'ee quraana rabbiiti ilmaan teelee barsiifadhu ati sufi qara'iiti nigdiin akka isaan jiru itti jabaadhu badiiti dhaamsi kiyyaa ka xumuraa waa'ee quraana rabbiiti ilmaan teellee barsiifadhu ati sufi qara'iiti nigdiin akka isaan jiru itti jabaadhu badiiti kitaaba isaatiin ol fuudhaa nama garii ilaahini kabeeytullee barsiisimee callifteetiin hin taa'ini diddu ragaasitti bayaa guyyaa boruu quraanini kitaaba isaatiin ol fuudhaa nama garii ilaahini kabeeytullee barsiisimee callifteetiin hin taa'inihi diddu ragaasitti bayaa guyyaa boruu quraaninihi diddu ragaasitti bayaa guyyaa boruu quraaninihi barumsa idilee malee warri quraana diddani yoo akka yaada keessanii barumsumaa caalchiftanihi lakkaa quraanas baradhaa guyyaa boruun gaabbitanihi barumsa idilee malee warri quraana diddanii yoo akka yaada keessanii barumsumaa caalchiftanii lakka quraanas baradhaa guyyaa boruun gaabbitanii warri digrii argattanis digrii qofaan dagamtanii wanta jiru duniyaa malee quraanamaa dagattanii digriin asumatti hafaa qabrii wajjiin hin galtanii warri digrii argattanis digrii qofaan dagamtanii wanta jiru duniyaa malee quraanamaa dagattanii digriin asumatti hafaa qabrii waliin hin galtanii digriin asumatti hafaa qabrii waliin hin galtanii obboleessoo dubbiitti yaa gara biraatti hin hiikini jarri lamaa waliin tolaa quraana fi barumsinihi barumsa qofa filattee quraanallee hin dagatinihi obboleessoo dubbiitti yaa gara biraattiin hiikinihi jarri lamaa waliin tolan quraana fi barumsinihi barumsa qofa filatte quraanallee hin dagatinihi kalaama rabbii olaanee wanni fideef nabiyyiini akka nuti irraa baranne dikkaa guddaan dubartiinihi dustuura caalamni buluu mucjizaadha quraaninihi kalaama rabbii olaanee wanni fideef nabiyyiini kalaama rabbii olaanee wanni fideef nabiyyiini akka nuti irraa barannuuf dikkaa guddaan dubartiinihi dustuura caalamni buluu mucjizaadha quraaninihi obboleessoo umrii kan kee bilaashamee hin fitinihi dargaggummaa kana laaltee lubbuun tantees hin sobini qur'aana rabbii baradhu shaytaan rees hin daginihi obboleessoo umrii kan kee bilaashamee hin fitini dargaggummaa kana laaltee lubbuun tantee sin sobinihi quraana rabbii baradhu shaytaan diree sin daginihi yaa obboleewwan koo qaalii warri quraana diddanii homa faayidaa hin qabne maraaf onlaayinii irra ooltanihi gaafa dirree qiyaamadhaa ganaa nadaama boottanihi yaa obboleewwan koo qaalii warri quraana diddanii homa faayidaa hin qabne maraaf onlaayinii irra ooltanihi gaafa dirree qiyaamadhaa ganaa nadaama boottanihi. gaafa dirree qiyaamada gana nadaama boottanii warra quraana barate rabbi bareeche waa maraan caalan namaasi jedhe bari rasuulli aalamaha inshaa allah izni rabbii jazaan kan kee jannatumaha warra quraana barate rabbi bareeche waa maraan caalan namaasi jedhe bari rasuulli aalamaha inshaa allah izni rabbii jazaan kan kee jannatumaha eega bartee barsiisime callifteetiin hin taa'ini qur'aana rabbii olaanee mammarteetiin hin kaa'ini akkas taanaan dubbiin baddu uf eeggadhu hundi laayini eega bartee barsiisime callifteetiin hin taa'ini qur'aana rabbii olaanee mammarteetiin hin kaa'ini akkas taanaan dubbiin baddu uf eeggadhu hundi laayini rabbii kan keen dagatini yeroo bal'oo fi rakkina. jiruun duniyaa tun diigamtuu beekanallee hin shakkina nama ibaadaa dagateef jiruun boruu bar salphina nama ibaadaa dagateef jiruun boruu tuu salphina rabbii kan keen dagatinii yeroo bal'oo fi rakkina jiruu duniyaa tun diigamtuu beekanallee hin shakkina nama ibaadaa dagateef jiruun boruu tuu salphina amaana keessa jiraadhaa yaa ikwaanii isin martu. haga ilaahinaa fedhe yeroo biraa wal agarru du'aa innan dagatinaa yaa ikwanii namni marru amaana keessa jiraadhaa yaa ikwanii isin martu haga ilaahinaa fedhe yeroo biraa wal agarru du'aa innan dagatinaa yaa ikwanii isin marru du'aa innan dagatinaa yaa ikwanii isin marru yaa gabrootan rabbii gaalii sila maaliif uf dagattu yaa gabrootan rabbii gaalii sila maaliif uf dagattu ربي قداي شكرتو ديسي كنه نغرتو ربي قداي شكرتو ديسي كنه نغرتو ربي قداي شكرتو ديسي كنه نغرتو ربي قداي شكرتو ديسي كنه نغرتو